Kumva ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muteze amatwi aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi twari twazanye rero inyishu rw'ubwo rwandiko ubushikiranganje bwari bwanditse tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nk'uko bibereye hama tukaronka inyishu idushimisha uwo ni visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko mu burundi agaton rwasa wari wasabye gutangiza ishyaka rishya ariko leta ikamusubiza ko ritujuje ibyangombwa iyi nkuru kimwe n'indi y'uko abaturage b'umujyi wa bukavu mu ntara kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakiyemezwa n'umukandida uzaharanira amashyaka atavuga rumwe na leta mu matora yo mu kwezi gutaha kimwe n'indi nkuru y'uko ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndfdd ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mbaye mbararitse ntimucikwe reka ariko duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwategurira mugenzi wacu aroyizi bigirimana urakoze etienne muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix cisekedi na vital kamere babiri mu barongoye imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta bari bateye umukono ku munsi w'imana ku rwandiko i geneve rwemeza kandidatire ya martin fayulu nk'umukandida umwe azobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu bivuguruje harejo umukuru w'umugambwe UDPS Union pour la démocratie et le progrès ariwe Felix Tshisekedi yatangaje ejo kuwa mbere ko asokoye muri ayo masezerano yateye ko umukono ku w'Imana hamwe n'abandi bagenzi we batandatu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku ruhande rwiwe nawe Vital Kamere wo mugambwe Union pour la nation nawe yashikirije ko yabaye amahinyu habaye amahinyu muri bagenzi we batavuga rumwe na leta kandi ko habaye guca kubiri n'ayo masezerano bemeranije nawe Martin Fayulu yemejwe guserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko yizeye ko abandi basigaye mu bateye umukono kuri ayo masezerano bazoguma biyunze mu runani kandi bazomushyigikira mu gihe hasigaye iminsi icumi ngo imyiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka itangure ayo matora atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aya makuru radiyo yanyu yakesha serivisi y'igifaransa yaha ku ijwi rya amerika muri afurika kandi etiyopiya yarahagaritse abategetsi bajejwe iperereza abasirikare hamwe n'abaguzi atunga mirongo itandatu na batatu bagirizwa gutyoza agateka ka muntu na ruswa ibyo byatangajwe n'umushikirizamanza mukuru w'igihugu beranu Chegaye ni ku munsi wa mbere ihagarikwa ry'abo bantu mu minsi irangiye byafatiwe ku itegeko ry'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ryerekeye itohoza ryamaze ukwezi ku makosa yakozwe na leta y'imbere yiwe umushikirizamanza mukuru w'igihugu Beranu Tsegaye yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu bahagaritswe bakekwa ko bakoreye nabi abanyororo harimwo kubakubita kubategeka kwemera ibyaha ku nguvu kubaboreza igufa hakoreshejwe umuyaga nkuba mbere no kubica bamwe mu bahagaritswe bagirizwa ko basesaguye amafaranga y'isosiyete iri mu minwe y'igisirikare yitwa Metro Engineering Corporation mu rurimi rw'icongereza Igihugu c'Ubutaliyano kiriko kirakira inama mpuzamakungu y'imisi ibiri ku gihugu ca Libya ni mu cizere co kuzoshika kuma utekano n'amahoro ya demokarasi n'amatora ya demokarasi muri ico gihugu casinzikajwe n'intambara Mushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ejo ku munsi wa mbere kw'intumbero yiwe ari ugufasha kurangiza intambara hamwe no gufasha kugira Libya kirangwemo umutekano abakuru b'amareta adacana uwaka ari bumushikiranganje wa mbere Fayez Seraj arongoye leta ishikiwe n'amakungu hamwe na Khalifa Hifter yahisemwo gufata ibigwanisho bose uko ari babiri bari muri ivyo biganiro biriko birabera i Palermo mu gihugu c'Ubutaliyano ishirahamwe impuzamakungu ryishinze guharanira agateka kazina muntu Amnesty International risaba impande ziri mu biganiro vy'i Palermo ko mu byo baganira habamwo kubahiriza agateka ka muntu ku banyagihugu bose bo muri ico gihugu harimwo n'impunzi ndetse n'abimukira abanyepalestina ryo kuwa mbere barateye ibisasu vya rokete bitari bike mu bumanuko bwa isirayeli isirayeli nayo yihora mu kugaba ibitero by'indege mu ntara ya gaza ni nyuma y'umunsi umwe habaye ugutana mu mitwe kwahitanye abantu ku rubibe rwa isirayeli na gaza abategetsi ba isirayeli bavuga ko izo rokete zakomerekeje abantu bashika ku icumi harimwo umusirikare w'imyaka cumi n'icenda yakomeretse igisasu kiguye ku modoka yarimwo bavuze ko kandi ko muri rusangi ibisasu bishika ku majana atatu arivyo vyatewe biva mu ntara ya Gaza bimwe birasambura n'amazu ku ruhande rwa ku rubibe rwa Palestina abategetsi bavuga ko ivyo bitero vy'indege za Israeli vyishe abantu batatu n'abandi icenda bakomeretse naho mu kurangiza ikigo cyo muri leta z'ubumwe za amerika gitegamiye leta gishikiriza ko catohoje ibirindiro bishika kuri cumi na bitatu muri korea ya ruguru binyegejemwo misile ico kigo kiri Washington cashikirije raporo ryo kuwa mbere kw'amatohoza cakoze cifashishije amasanamu y'ibigendajuru vya satelite ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa korea ya ruguru hamwe n'iperereza hamwe n'abategetsi ba leta ya amerika ariho bashoboye kubona ibyo bibanza byanyegejemwo ayo mamisire
ayo yari amakuru y'ingenzi mugejejweho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana tuze noneho ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu burundi visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko agathon rwasa ntiyakira icyemezo cyafashwe na leta y'uburundi mu cyumweru gishize kimwangira gushinga ishyaka rishya yise fnl amizero y'abarundi ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka uri bujumbura mu burundi ikete ry'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu uriho inyishu umushinga amateka gato rwasa niryo kwigerekerezo rya munani ukwezi kwa cumi na rimwe turimwo iryo kete ribwira ico cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ko izina ibimenyetso amabara n'icivugo yashikanye muri ubwo bushikiranganji ari vy'uwundi mugambwe umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu pascal barandagiye akaba yavuze muri ubwo rwandiko ko binyuranye n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ibisigura ko uwo mugambwe mushasha utemewe ku muhingamo wuno wa mbere nyene gusaba ko umugambwe yashinze wemererwa yishikiye ku biro vy'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ijwi rya Amerika ryamubajije ibijanye n'ubwo rwandiko yishuye ko nawe yarubonye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abandi akavuga ko haba imuhiriwe canke ku kazi mu biro vy'inama nshingamateka urwo rwandiko atarwo yahasanze avuye mu rugendo rw'akazi mu mahanga kuri w'imana yashikirije ko yaruhawe kuri uno wa mbere ageze mu biro by'umushikiranganji yituye agatorwasa avuye muri ivyo biro yabwiye ijwi rya amerika icamugenza muri make urwandiko naje nararubonye ku muhora mugabo narubonye uyu munsi ariko ntibavuze ko batwanye bavuze yuko hariho ingingo twokwisunga ko kumbure hoba hariho kudahuza neza nuko amategeko abivuga mugabo twebwe ku bwacu twarakurikije amategeko uko abivuga kuko ururimi indome urashaka kuzipanga uko ushaka ukaziha esanse ugombye nta wundi mugambwe rero twitiranwa mu bisanzwe ariko kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi twari twazanye rero inyishu rw'ubwo rwandiko ubushikiranganje bwari bwanditse tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nk'uko bibereye hama tukaronka inyishu idushimisha icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yitwaje urwandiko yatanze mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati rwasa ntiyashimye kubwira ijwi rya amerika ibiri muri urwo rwandiko n'ico azoca akora ubushikiranganji burongowe na pascal barandagiye bumuhebuje ibirimwo ni nyishu ku biri muri ayo makenga canke uwo mwitwararika ubushikiranganji bwavuze aravuga ikijanye n'ibimenyetso aravuga ikijanye n'icivugo ibintu hamwe n'ivyo n'izo nyishu twatanze ntitwagiye inyuma y'ivyo banditse muri urwo rwandiko urwandiko ntibangwanka mwumva muri tayari guhindura izina ntituje mu byo kwanka cyangwa mu byo kwemera tube dusaba yuko abantu batekana abantu bakagerageza kumva yuko uwo ari we wese afite uburenganzira bwiwe bakabwubahiriza ata kintu kimwe cyangwa ikindi umuntu yogira urwitwazo batamwubahirije ubwo burenganzira twizere ko bazobwubahiriza ivyo biruko mu gihe mu Burundi hari iyindi migambwe yagiye iremererwa yiyonkoye ku yindi akarorero na Kafrode Bunyakuri iragijyandadaye wemerewe mu mwaka wa 2008 wiyonkoye kuri sawa Nyafrodebu washinzwe na Ndadaye Melchior mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri iyo migambwe irangwa n'igicapo c'isake inasangiye n'indamutso y'igipfunsi kiraba hejuru umushinga amateka gato rwasa nabo bafashanije mu ishingwa ry'umugambwe FNL amizero y'abarundi bari bashikanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibisabwa ngo umugambi wabo wemererwe ku igerekerezo rya cumi na kane ukwezi kw'icenda uno mwaka bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga hijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
mu burasirazuba bwa kongo icyemezo cy'abakuru b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi cyo gushyiraho bwana martin fayulu nk'umukandida rukumbi uzahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri cyarushijeho gucamo ibice abayoboke b'ayo mashyaka i bukavu ibindi kuri iyi nkuru tubugezeho mugenzi wacu temisitokire mutijima wahatembereye Bila Kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa presida wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi? Sisi tunakatala Fayulu.
abo ni bamwe mu bayoboke b'ishyaka uniyo pura nasiyo kongoleze rya vitali kamere babarirwa muri magana abiri baramukiye ku cyicaro cyaryo muri kivu y'amajyepfo i bukavu baragira bati atari kamere nta wundi tubona ukwiriye kuyobora igihugu bakongera bati fayuru nta na rimwe yigeze aba umukandida none aje aturuka he twebwe twamaganye fayuru kamere niwe mubyeyi wacu fayuru turamwamaganye turamwamaganye turamwamaganye rwose bityo iyo byagaciye nuko abo bakiriye icyemezo cy'abayobozi b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UNC yabo yarayafatiye i Geneve mu Busuwisi cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida yose agomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka turimo aho azaba ahanganye na bwana Emmanuel Ramazan Shadari wamaze kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka arimo n'iriri ku butegetsi kuri bamwe mu banyamuryango ba UNC ariko mu gihe bitagenze uko bo babivuga ngo umuyobozi wabo ari we wiyamamaza no gutora ntibazirirwa bajyayo uyu munsi nibwo bwa mbere twumvise bavuga uwo fayuru twigeze tumwumva na rimwe mu mahiganwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi none aje aturuka he hakunangotwe nk'impirimbanyi za unc muri kivu y'amajyepfo i bukavu turavuze ngo umuyobozi wacu nave muri iryo huriro ajye ukwe tuzamutora ku bwinshi fayuru turamwamaganye ntitumuzi twebwe ntituzigera tujya gutora umukandida wundi turi inyuma ya vitali kamere ijambo ryanjye ni iri ntacyo nshaka kongeraho cyangwa cyangwa se kuvanaho atabaye vitali kamere byose n'ibirorere uretse aha kuri UNC ku cyicaro cya UDPS ya Felix Tshisekedi naho byari nk'uko abayoboke bayo twahasanze n'ubwo babarirwaga muri mirongo bamwe mu bo twaganiriye iby'iki cyemezo cyafatiwe Geneve aho n'ishyaka ryabo ryari rihagarariwe ntabwo babikozwa ihuriro ry'urubyiruko rwa UDPS twamaganye twivuye inyuma icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatiwe Geneve twifitiye umukandida wacu nimero ya makumyabiri ariwe Felix Antoine Tshisekedi Chirombo mu bwanjye ngiye gutangira kwamamaza umukandida wanjye nimero makumyabiri oya uretse no kuba atazwi nta n'ubwo afite abayoboke ishyaka rye nta cyicaro rigira i Bukavu sinzi naho rigifite nta bayoboke baryo mbona nta muyoboke wa SD nzino nta n'uwa Martin Fayulu nari nabona ntaho azwi n'ishyaka rye uretse Kinshasa gusa abayobozi b'aya mashyaka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yashoboye kuvugisha n'abigenwa rya Martin Fayulu ntibarikozwa madame jose mina perezidante wa udps muri kivu y'amajyepfo ati Nous étions en congrès extraordinaire au mois de twari mu nteko rusange idasanzwe mu kwezi kwa gatatu i kinshasa iyo nteko niyo yahisemo bwana felix antoine chisekedi kirombo nk'umuyobozi w'ishyaka akanaba umukandida perezida twe rero nka udps kutwumvisha ko felix chisekedi atakiri umukandida wacu birasaba guhamagaza indi nteko rusange tugasubirayo mu nteko felix ubwe akatubwira ngo nakuyemo kandidatire yanjye hanyuma inteko nayo ikabifataho umwanzuro que la base en décide.
icyakora kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivile ndetse n'indi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage ho iyi ni intambwe nziza ifite byinshi ivuze muri politiki ya kongo twebwe nk'abanyamuryango ba sosiyete sivile muri kivu y'amajyepfo ibyo twabyumvise nk'abandi bose ko ari martin fayulu wemejwe nk'umukandida rukumbi uko guhuza rero kuri twebwe biratwereka ko nibura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukura mu bijyanye na politiki c'est quand même ni victoire moya ambayo peuple inaweza twebwe turabona ko ari intsinzi ya mbere abaturage bakwiye kwishimira kuri uyu munsi ku ruhande rwacu nka ruca twakomeje guharanira uburyo abavandimwe bacu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku rwego rwo gutanga umukandida umwe bahuriyeho ule kandidati ambaye alikuwa unique uretse n'aha i bukavu muri myinshi mu mijyi irimo n'umurwa mukuru kinshasa abayoboke ba udps na unc agaragara nk'akomeye kurusha ayandi muri aya arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi yihurije mu cyitwa amuka bamaganye igenwa rya martin fayulu wa sd nk'umukandida rukumbi wahuriyeho kugeza ubu rero hategerejwe kumenya niba abayobozi b'aya mashyaka yombi bari bwisubireho ku cyemezo bafatiye hamwe na bagenzi babo cyangwa se bari buganirize abayoboke babo bakabemeza gushyigikira uyu martin fayulu ikigaragara ariko ni uko ku gucikamo ibice kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byongerera amahirwe emmanuel ramazan shadari wo ku ruhande rwa leta mu matora ateganijwe kuwa makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri temistokre mutijima ijwi rya amerika muri kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
dusubire gato mu burundi noneho ishyaka riri ku butegetsi rya cndd fdd ejo ku wa mbere ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba abayobozi b'iryo shyaka basobanura ko ari umwanya wo kwibuka abantu baguye ku rugamba baharanira ubutegetsi bwa demokarasi ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu remo nzimana ari i bujumbura uyu munsi wahariwe intwari ku rugamba wahora uhimbazwa ku izina ry'umunsi w'umugwanyi kuri uyu wa mbere niho umugambi uri ku butegetsi cndfdd watanguje icese indwi yahariwe abagwaniye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye aramuswe umugambwe CNDD-FDD uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe yemeje ko ari umunsi wo kwibuka ibihe bibi abarundi baciyemwo kugira hategurwe kazoza keza gashingiye ku mahoro uyu munsi rero ni nk'akaryo ko kwibuka kwibuka ibihe bibi twaciyemwo kugira ngo bidufashe kubaka akazoza keza ibyo ari byo byose kuza ngaha ni imwe mu ngo zituma twibuka twibuka ayo mabi kugira ngo n'umwana azovuka aze yamaze neza yuko ibyo twaciyemo byari bibi ntagire uzosubira no kubihoha tuje ngaha kandi tuba tuje kwiga ingene tugiye kubana mu mahoro ndayishimiye yasabye abanywanyi b'umugambwe arongoye reka n'abarundi bose ko ino ndwi yobabera igihe cyo kwimirimbura kugira bakomeze ubumwe mu ntumbero yo gutangura indwano ishikana ku iterambere mu kurwanya ubukene icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona uburundi uno munsi rero tuje ngaha duca tubona akamaro ko kunga ubumwe hagati ya bene burundi abagumya banga bose mbere jewe novuga abarundi bose tuje mu rugamba rwo kurwanya ubukene ntidushoboraga kurwana rero tutunze ubumwe ariko nitwunge ubumwe ubwo rugamba tuzarutsinda tubandanye twese tuje ku rugamba kuko aharaye inzara hazinduka inzigo mu ishyirahamwe ryishinze kurondera iterambere ry'abamugariye ku rugamba ademehasha bavuga ko iby'uyu munsi atabyo bazi kuko batagishwa inama n'abatunganya uyu munsi kasiye biza rigomba akabona ko uyu munsi mukuru ari umugambwe kuko abahoze ku rugamba bakumirwa agasaba n'uko izina ry'uwo munsi ryohindurwa mu gifaransa bavuga rokombata mugabo twebwe mu gifaransa tuvuga lansiye kombata kuko ansiye kombata na rokombata n'amajambo abiri adahura nicyo gituma rero twebwe twohanura ko bokoresha jambo indwi yahariwe uwahoze ku rugamba iyaba byari biteguye neza ni ukuvuga hategerezwa kubamwo abaserukira abandi mu mashyirahamwe y'abahoze ku rugamba bakaja mu nteguro yabyo kumbure niho byogize insiguro ku gihugu nayo ubundi ubu gushika iyi saha twebwe muri ademeage tuvuga tuti ni umunsi mukuru w'umugambwe si umunsi mukuru w'abahoze ku rugamba uyaserukira abahoze ku rugamba abona ko uyu munsi atacumaze mu gihe abahoze n'abamugariye ku rugamba babayeho nabi biza bigomba abona ko uyu munsi ari uza guhuma amaso abahoze ku rugamba agasaba ko ushyirwaho amategeko agenga abahoze ku rugamba mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bafise mu bihumbi bibiri na gatanu hashi abantu mu buzima budasanzwe n'aho babwita ubusanzwe mugabo hakaba ata mategeko ahari none wumva iyo minsi mikuru y'ikimara iki ata n'itegeko ry'abahoze ku rugamba ribagenga rihari ibyo bagira ni uguhuma amaso amakungu ni ukwereka abantu ko bari kumwe mugabo kandi batari kumwe kumbura ari ukugomba ntihagire uwirirwa arabaza ati mbega uburenganzira bwanjye ni ubuhe mu burundi nta wahoze ku rugamba afite ikibanza kuko ni uburenganzira bwinshi twe tudafise ahandi bagiye kubigisha ingene bobikora bafise indwi yahariwe intwari ku rugamba yatanguriye muri komine manda mu ntara ya bubanza ahari inatemwa y'abagwanyi b'umuhari fdd wabyaye umugambwe sendede fdd biciwe muri iyo ntara uyu munsi ukamuhimbazwa iceze ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe mu gihugu cyose i bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika turagushimiye remo kuri iyo nkuru tugejejeho noneho tugiye mu rwanda umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ejo kuwa mbere ntiyaburanishije urubanza rw'ubujurire uruganda rutunganya ibireti rwitwa horizon sopirwa ruregamo umunyemari bwana paul muvunyi kunyereza umutungo usaga miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda umunyamakuru ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagira ubusa yakurikiranye iby'uru rubanza niwe utugezaho iyi nkuru bwana paul muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'inkweto z'umukara yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri metre christophe niyo mugabo na metre alfred bandora uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda horizon sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri metre izayim hayimana na metre manuel abijuru uru ruganda rurarega umunyemari muvunyi icyarimwe n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu rwanda royal sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na karindwi muri yo harimo amadolari y'amerika miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri akomoka kuri toni makumyabiri z'umushongi w'ibireti ngo yagurishije mu mahanga n'andi asagaho miliyari imwe y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na minisiteri y'ubuzima baramurega ko ayo mafaranga yose atageze kuri konti ya horizon sopirwa ibyo kimwe n'ibindi ariko bwana muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi horizon sopirwa irajurira mu kujurira horizon sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari bwana muvunyi mu rukiko rw'ikirenga abamwunganira bahise bazamura inzitizi mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu bihumbi bibiri n'umunani hagati ya horizon sopirwa na horizon group ayo masezerano mu ngingo yayo ya munani ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze sosiyete yari amaze kuyegukana abo banyamategeko baravuga ko horizon group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego kuko ngo Horizon Sopirwa yatangiye kuregera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uku kurega muvunyi mu buryo abamwunganira bita bw'imyitagihe ngo ni ukumuhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishya urundi ruhande rwavumbuye bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka sisiteme kuva mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uru ruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye bituma bagihanisha miliyoni zisaga magana arindwi z'amafaranga bakavuga ko byose byagizwemo uruhare n'uyu munyemari uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko icy'imisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko minisiteri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyo akorerwa ari akarengane aravuga ko horizon sopirwa ari ishami rya horizon group kandi ko nta hererekanya bubasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya horizon group arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yahonyanzwe umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari yarihanwe basubije ko urukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahirije amategeko muvunyi ahakana ibyo aregwa akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi birangira umucamanza amugize umwere ari nayo ntandaro yo kujuririra mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti kuko kubwo abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubagamira gukomeye kuri muvunyi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza iburanisha ritahari riri ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose twari kumwe muri uyu mwanya igice cya mbere cy'ibiganiro byacu cy'itondo naha gihagarariye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi nshimiye kandi abadufashije gutegura no kubagezaho ibiganiro barimo Geoffrey mutagoma na fatuma arimasi karara amakuru mwayabwiye na mugenzi wacu arabizi bigira imana naho kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.